Wir sind Gott dankbar. Und es steht ja geschrieben, sagt turashimira imana kandi haranditswe ngo für alles.
mushimire imana muri byose Fällt uns muri byose kuko uko niko kugomba kw'imana kuri mwebwe zu sagen. Wenn wir ntibyaba bitworohera gushimira imana muri byose bedanken iyo turiho cyangwa tugahabwa ikintu cyiza je nachdem turashima cyane Eh, akenshi kabiri cyangwa gatatu bivanye n'uko umuntu amerewe aber mbere naho yoba yarashavuye dann bedanken wir uns nämlich gar ariko ibintu bitagenze neza cyane muri icyo gihe ntidushima na gatoyi Gott ariko ibyanditswe byera biravuga ngo mushimire imana jeder Lage muri byose mu bibabako byose Amen.
amen kandi ubwo ni bwo buryo ifise bwo kutwereka no kuduhishurira agakiza kayo ariko ibyo bibwirizwa kuba cyangwa ukavuga uti amen ariko urashobora kubivuga mu buryo bworoshye ariko tubwirizwa twese kubyiga kandi twese turacyari abantu umunsi umwe narabivuze uwudafi- uwutarahura n'ingorane azohura nazo azohura nazo kandi twese tubwirizwa guca muri iyo nzira kuno muhingamo sinja kuvuga byinshi umwanya tumaze amasaha twamaze hari amasaha meza cyane kandi ijambo ryonyine dushobora kongera gusoma ni iryanditswe muri yakobo gatanu mwese murarizi hano haranditswe yakobo gatanu umurongo w'indwi ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami yesu azozira ni mwihangane mushitse aho umwami yesu azozira ku iherezo ry'urugendo rwacu dukeneye gushobora kuvuga nk'uko paul yavuze ati narwanye intambara nziza nasozereye urugendo na- nazigamye ukwizera igitsibo- mbikiwe igitsibo cy'ubugingo nk'uko byanditse muri timote wa kabiri igice cya kane umurongo w'indwi nicyo imana izoduha twese muri kino gitondo twavuze ukuntu turi mu bintu by'imana turi mu bintu by'imana kandi biva ku mana ntibihoraho kandi yadukuye mu gihe maze azotwinjiza mu guhoraho kandi nicyo gituma tuzonezerwa ibihe bidashira tuzonezerwa isozerwa ry'ibiriko birabera mu bihe mu gihe tuzoba turi kumwe n'umwami wacu ibihe bidashira ninde ashobora kuba aranezerewe kubona tuzobana n'umwami ibihe bidashira ego amen nimwibaze namwe gato ego mwenda tapeza biranezereye kukubona unezerewe gutyo byose bimeze neza ku ruhande rwawe gutyo rero tuzobana n'umwami ibihe bidashira kandi umwami azohanagura amarira yose twarize azovuga ati nimwongere kurira byose byarangiye kandi tuzobona ko byose bizoba byaragize icyo bimara dufashe akarorero k'abavugishwa n'imana turabona inzira baciyemwo byabaye ngombwa ko bacamwo nyamara nubwo byari bimeze gutyo barihanganye baba mu masenga m- babayeho nabi bambaye insato z'impene n'iz'intama ntibambara amakaruvati abantu babwirizwa ku- ku- kugira neza kugira ngo base neza nk'uko bimeze kuri twebwe uno munsi ariko bari bafise urubuto rwiza muri bo amen babivye urubuto ruhoraho hano ku isi uhoraho yabise imana ntoya kuko ijambo ry'uhoraho ryari ryaje kuri bo bari abantu ariko iby'imana byari byarinjiye muri bo bari bazi yuko bazogira umugabane ku kuzuka ego aburahamu yarizera n'ubushizi bw'amanga bwose ukuzuka ku buryo ashobora kubwira abagurano biwe itangura mirongo na kabiri mirongo gatanu ati nimugume hano twe n'umwana wanjye tugiye gusenga turaheza tugaruke kandi yari azi neza yuko yategerezwa gutanga isaka kw'ikimazi ku gicaniro paul arandika mu cete yandikiye abaheburayo ko yari azi we nyir'ubwiwe yari azi yuko imana ishoboye kuzura abapfuye amen abaheburayo cumi na rimwe umurongo wa cumi n'icyenda natwe turi urubyaro rwa burahamu kandi ibyo ntitubikekeranya ko umwami w'ubwiza yapfuye wenyine hanyuma agakuraho ububasha bw'urupfu maze akaduka ku munsi ugira gatatu arashoboye gutanga ubugingo si imana y'abapfuye ariko ni imana y'abazima twebwe twakira ijambo ry'imana twasangiye kameremere n'imana nibyo dushobora gusoma mu cete petero yanditse petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa kane ariko turamaze kubivuga kenshi reka tuvuge muri make imana mu ijambo ryayo yaramenyekanishije inama zayo umugambi wayo umugambi wayo w'agakiza inama zayo z'agakiza avugishwa n'imana bose baravuze igice kimwe cy'uwo mugambi w'agakiza intumwa zose hari icyo nazo zaciye zikora zirongowe na mpemu yera ubu rero ku iherezo ry'ibihe imana yaduhaye nk'incamake ya byose maze irabitwereka byose uko biri uko umugambi wakiza w'imana umeze ku bw'ibyo rero turayishimira yaravuze kuva ku ntango kuko idahinduka irashobora kandi yaravuze kandi ku iherezo ry'iminsi harahiriwe umuntu yumva amajambo y'imana kandi akayagumiza ku mutima akayashyira ku mutima amajambo y'imana ntitubwirizwa kuyafata uko twishakiye cyangwa ngo tuyaharire ko tuza kuyumva tukayemera kandi tukayizera hari imigwi myinshi itatanya amajambo y'imana ikayagira utumanyu ku buryo atamuntu iba gishobora kuyunga ngo bishoboke ijambo ry'imana ritsoba kwakigwa nk'uko ryatanzwe nk'uko twarihawe ni kangahe twumvise mu kanwa ka mudata bwanamu agereranya ibintu abivuga nk'uku ngo ngo igihe umwami wacu yavuga mu butumwa bwiza bwanditswe na yohana ngo nimutajya umubiri wanjye ngo munywe n'amaraso yanjye muri icyo gihe nta bugingo mufise muri mwebwe yohana gatandatu umurongo wa gatanu kandi abo bantu baca bibwira muri bo ngo ngo none ngo ashobora gute kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye mu bisanzwe ntibatahuye ko yari avuze ingaburo y'umwami bakoresheje gutahura kwabo habamwe na aravuga ati abigishwa nabo nyine ntibabitahuye nk'uko n'abandi batabitahuye ntibabitahuye ariko nta na kimwe bavuze kuri ibyo bagumije ijambo mu mitima yabo hanyuma haragera igihe haragera umunsi batahuriye ko ijambo ni nako bimeze kuri twebwe twakoze cyo kimwe ku bw'ubuntu bw'imana akenshi mwene tabwanamu nawe nyine yaravuze ibintu bimeze nk'ibyo paul yavuga hamwe kumwe petero yandika avuga yuko hari ibintu bigoye gutahura kandi abatungu bagenda bakabigoreka ku bwo guhona kwabo petero wa kabiri gatatu mirongo cumi na gatandatu ariko turashimira imana kubona hariho abantu batagenewe guhona ariko bagenewe kumva ijambo ry'umwami kurizigama kuryakira no kuryizera yakobo gatanu umurongo w'indwi nuko bene data mwihangane mushitse aho mwami yesu azozira ahantu hose intumwa zaravuze zongera zirandika ku byo kugaruka mwami wacu natwe turi mu gihe aho ibyo byose bitegerezwa gushika aho umwami wacu azozira murabyizera ibyo byose ibyo murabyizera njyewe ndabyizera n'umutima wanjye wose umwami wacu azogaruka mu gihe cyacu nta kundi byogenda niko bizogenda si ibintu twishyiramo ariko ibimenyetso by'ibihe birabyerekana neza cyane mu gihe cya riteri cyangwa wesileyi cyangwa abandi ibimenyetso by'ibihe nta byari bihari nta nyandiko zari bwandikwe ku gisika ariko ubu igihe kirageze kandi iby'imana yavuze byose byacitse ibizima byacitse ibifatika ihanga rizotera irindi hazobaho amapfa zanyamugigima ibihe bigoye nk'uko byanditse muri matayo mirongo irindwi na kane umurongo w'indwi kandi umwami aravuga ati izoba ari intango y'imibabaro umurongo mirongo irindwi n'umunani muri matayo mirongo irindwi na kane ni intango ni ibintu bitwinjiza mu bihe by'iherezo kandi ibyo byose turamaze kubibona kandi n'ubu turabibona igice igice cyabyo muri kino gihe ku iherezo paul arandika muri tesonike ba mbere cya gatanu akavuga ngo aho bazaba bavuga ngo hari amahoro nta nkomanzi bazaba bavuga ngo hari amahoro nta nkomanzi niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka tesonike ba mbere cya gatanu mirongo gatatu turazi neza cyane ko mu gihe abantu bo mu buswise ubuswise n'igihugu kitinjira mu ntambara kandi niko kizoguma kimeze nta ruhande cyegamira kandi turazi neza yuko ibihugu bikomakomeye bikora kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano kandi umwami arabatwenga kuko ububasha rutura bukomeye n'ubw'imana yacu ibindi bihugu bya rutura byose ubundi bwami bwose buzoneshwa ubwami buhoraho ubwami bw'uhoraho nibwo buhoraho ubundi bwami bwose buzoganzwa n'ubwo iyo rero mwenda tabura n'amavuga mu butumwa bumwe yavuze ati nimba mukeneye kuba abahambaye nimba mukeneye kuba abami nimba mukeneye kuba abakomeye muri kino kinjana cyangwa mu muri icyo gihe mubwirizwa kwiyimbira ubwobo kuko ubu bwami bwose buzozimangana ariko ubwami bw'imana yacu buhoraho ibihe bidashira kandi ubwami bwiwe n'ubwami bw'imana kandi natwe turashobora kuba mu bwo bwami amen mu gihe ku ruhande rumwe bariko barakora imyumvikano yo kuzana amahoro ku rundi ruhande baba bari ko bararondera ibigwanisho ijoro n'umurango kandi ibyo urabona ko atacyo bimaze ntacyo bisiguye ni ubujuju cyane iyo ubonye mu mabarabara abahambaye abanyabwenge bari ko baravuga urashobora kubyumva kandi ukabimenya ariko ibyanditswe byera bibwirizwa gushyitswa muri byose bibwirizwa gushyika muri byose umunsi w'umwami wacu uzoza kandi uzomera nk'itanure kandi abibabwiye imana izokora ku buryo iryo tanure riba ryaka cyane imana izokora ku buryo umuriro ukomera cyane rwose kugira ngo ibintu byose bishobore gushongeshwa n'ikibengebenge cyawo ababi bose cyangwa abakora ibyo guhabitanya murazi uko bazomera bazomera nk'inkwi zituma uyu muriro ukomeza waka bazomera nk'umuguruka byo nacyo ntashobora kubikora ko uno munsi barashobora kugenda atacyo binona kandi ijambo ry'imana riravuga mu bavugishwa n'imana maraki yuko bazomera nk'umuguruka kandi ko umunsi w'uhoraho uzobaturira ukabatongora mbega bibamariye iki uno munsi ibyo bigira byose ko umenya ngo ntacyo binona bazomera nk'umuguruka bazofungwa imikama kandi murazi yuko iyo umuguruka wafunze wafunzwe imikama utuma umuriro waka cyane kumbure iyo ubisanzaje umuriro ntuba mwinshi ariko iyo umuguruka ibikumbi byegeranijwe kandi byanditswe byarabivuga yuko urwafu rwose ruzofungwa imikaba maze ingano zikimburirwa mu kigega nk'uko biri muri mata ya cumi na gatatu mirongo mirongo itatu ndishobora kuvuga kuri ibyo bintu byose muri kano kanya nashaka gushimangira ku kintu kimwe dushime cyane ku bw'uguhishurirwa gukomeye kw'ijambo ry'imana twahawe muri ino minsi twese twozimiye tutamenye ibyo imana yateguye ariko muri kano kanya ko twabyumvise ubu uko twabyumvise turanezerewe kubona umwami yaravuganye natwe nk'uko yavuganye n'abigishwa nk'uko avugana n'abigishwa biwe yadushyize ku ruhande maze avugana natwe nk'uko umuntu avugana na mugenzi we yise aburahamu umukunzi wiwe mbere no mu gitabo cy'abavugishwa n'imana Yesaya aburahamu yitwa umukunzi w'imana nk'uko byanditse muri esa mirongo inani umurongo w'umunani muri icyo gihe imbere y'uko sodomu na gomora bihonywa biturigwa biturigwa uhoraho yaraje kwa burahamu aramubwira mu itanguriro cumi n'umunani umurongo wa cumi n'indwi maze uhoraho arivugana ati mbega aburahamu numuhisha icyo ngira nkore aburahamu yari uvugishwa n'imana kandi uhoraho niwe jambo yaje kuvugishwa n'imana maze amuhishurira ibyari bigiye kuba nk'uko byagenze muri iyo minsi ni nako byabwirizwa kugenda mu minsi aho umwana w'umuntu yategerezwa kwihishura uno munsi turashobora kuvuga tuti iki cyanditswe kirashyitse imbere y'amaso yacu amen cyacitse ukuri cyacitse igifatika mbere n'amazina arafise ukuntu ashaka gusa mushobora kuvuga muti ego uti mbega none ibyo bari ibintu byapfuye guhura gutyo gusa murazi none murazi yuko inkomoko izina buranamu ryandikwa hatarimwo urudome he igihe rero se wa mwene taburanamu yahungira mu yindi leta mu yindi ntara ku bw'imvo runaka igihe yahungira muri icyo gisagara kindi yashatse guhindura gato iryo zina kugira ngo ntibamumenye mu gukora ibyo harimo iby'imana yari yarateguye akenshi turabyibaza ko twibaza tuti kubera ko ibi biba kubera ko ibi n'ibi biba ku mana byose biba hariho intumbero runaka kandi biba bitonze neza kandi harimo uburongozi butomoye kumbure kenshi ntitwaba tubibona uko ariko niko bimeze kiriya gihe yari aburahamu izina rifite indome indwi ubu rero ni buranamu izina rifite kandi indome ndwi umwami akora ibyo yafashe ingigo kuzokora harahezagiwe umuntu bitarakaza umuntu atarakarira umwami wacu kandi turamaze kuvuga kuri ibyo bintu uri mu mucyo w'imana ntatsitara ku byo imana ikora ahubwo agendera mu mucyo kandi agashima imana ku bw'ibyo yakoze bakundwa imana iduhezagire twese hamwe tuve muri kino gikorane cyangwa muri bino bikorane tuzi ko imana cyane ko dufise imana nzima kandi ko buri jambo ry'imana ari ukuri kutanyiganyiga ukuri ntakuka nta n'umwe ashobora kuguhindura uko yakuvuze ni nako bizomera gushika mu guhoraho kandi aho niho ukwizera kwacu kuruhukiye twebwe dufashe umwami ariko niwe adufashe ukuboko nicyo gituma azoturongora gushaka ku iherezo amen kandi azosozera igikorwa ciwe muri umwe wese muri twebwe mu kurangiza nashaka ngire icyo ndabisabira kandi cyihuta ndazi yuko musengera ariko nashaka kubasaba munsengere murushirije munsengere murushirije kugira ngo imana ishobore kuncira inzira murazi ku bijyanye n'umugambi w'imana twahawe ubwenge ku bw'ubuntu yaraduhaye ubwenge ku bw'ubuntu ubu rero tubwirizwa gushobora gushyira mu ngiro uyu mugambi w'imana iby'imana yateguye kandi twebwe ubwacu dukeneye kuba igice cy'uyu mugambi w'imana muri ino minsi y'iherezo twashyizwe mu bwami bwiwe ni munyibuke mu masengesho yanyu kandi murazi abenshi muri mwe bwo barabizi tuzofata akaruhuko iminsi cumi n'ine tujye muri israel muzonyibuke maze igihe nzoba ndi mu nzira baburahamu isaka na yakobo baciyemo n'abavugishwa n'imana bose n'umwami wacu nanjye ubwanje nzozamura ijwi maze ndamutakambira namubwire nti hariruya mwami ntundabe ryiza maso y'imbabazi ntundabe ryiza kubw'urukundo rw'abantu bawe nutwumve ntiwishyure amasengesho yacu duhezagire kandi udufashe ku bw'ubuntu bwawe amen nashaka nk'uko byagenze kuri salomo mu gihe ciwe sinsengera urupfu rw'umwanzi runaka cyane ngo nsengere ubutunzi cyangwa ubwiza salomo yasenze avuga ati mana yanjye mana bwenge kugira ngo ndongore abantu bawe mu buryo buguhimbara nk'uko byanditse mu bami ba mbere cya gatatu umurongo w'icyenda nshaka uburongozi bwa mu yera mu buryo butomoye kandi bwumvikana kandi twebwe twese turabifise ko uburenganzira kandi imana izobiduha ku bw'ubuntu izina ry'iwe ntirihabwe icubahiro amen umwami wacu nashimwe kubona twemereye kumva n'amajambo meza cyane ku bw'ubuntu y'igiciro nibaza yuko yohana atayabwiye gusa bo mu gihe ciwe ariko kandi na twebwe ni twebwe abwira muri ino minsi y'iherezo yakobo gatanu umurongo w'indwi nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami wacu azozira umwami yesu azozira ego mbega none ibi ntibituraba mbega ibi ntibituraba ukuza k'umwami ntikwegereje twarabyumvise ego kuregereje abera bari babirindiriye yakobo yohana petero abari bo bose bari barindiriye bose kandi babwira abantu amajambo yiwe bababwira ngo ni mwihangane ni mwihangane ego ntibyoroshe byoroshye cyane yegeye imbere akavuga ngo ku murongo ukurikira kuri murongo w'umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa aho izoronkera imvura y'agatasi n'iy'agacikamvura nuko namwe umurongo w'umunani nuko namwe mwihangane mureme mu mutima kukuza k'umwami kuri hafi amen oh nimba ibyo byaravuzwe kiriya gihe kumbure umuntu yovuga iki uno munsi ngo kumbure mwihenze ngo haheze imyaka myinshi ibyo bibaye bakundwa tubwirizwa kubona ibintu by'imana mu buryo bw'imwe neza frank yabivuze uno munsi kandi tubwirizwa kwibuka ijambo petero yavuze ko ku mwami imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe umunsi umwe nawo ukangana n'imyaka igihumbi nk'uko byanditse muri petero wa kabiri igice gatatu mirongo umunani barabonye ukuza k'umwami kwegereje natwe turashobora kuvuga tuti ego natwe turashobora kukurindira tugeze mu gihe cya nyuma cy'ishengero kandi byarangiye ukuza k'umwami kuregeze cyane twabyumvise mu kanwa ka mwenda mukundwa ibyanditswe ibiri mu byanditswe byose ibyo bavugishwa n'imana bavuze bizoshika ariko ibyo ntibyashika bakundwa benda n'abashiki bacu mbega twabwirizwa gushimira imana yacu mbega twabwirizwa guhimbaza imana yacu muri muri za buri mirongo itandatu n'umunani n'indata yayisomye mu ntangamarara ariko haravugwa mu murongo wa mirongo ibiri cumi n'icyenda mu kirundi umwami ahimbazwa twikorera umutwaro uko bukeye niwe mana itubera agakiza niwe mana itubera agakiza amen ego aya abe amajambo yacu twese benda n'abasiki bacu namwe bw'abagenzi tuyibaze ko buri munsi kandi dushobore gushima imana buri munsi kandi tuyishimire ku bw'ubucunguzi ku murongo wa mirongo ine n'umunani oya ku murongo wa mirongo irindwi na rimwe haravuga ngo mirongo ibiri mu kirundi ariko imana itubera imana y'agakiza idukiza kenshi imana itubera imana y'agakiza idukiza kenshi bakundwa ntiyaducunguye gusa ariko izo dukiza uwo munsi uhambaye ugiye kuza ni ikintu cyiza cyane nashaka kuvuga ko bibiriya ntivuga ibintu byo mu kirere gutyo gusa abantu b'imana bavuze barongowe na mwe mu yera kandi ibyo bavuze bizoshika kubera ko imana yabivuze iciye muri bo ku bw'ibyo rero turashima cyane bakundwa abantu bose ntibabona ibyo bintu ariko abagiriwe ubuntu imbere y'inyonga z'imana abo imana yuguriye amaso kandi ikabaha gutahura ijambo ryayo turazi neza ko umuntu urashobora kumwereka igicapo nimba atari umuntu abimenyereye nimba atabyize ngo ashobore gutahura ibyo bintu ntazomenya icyo ibyo bisigura ariko twebwe imana yaratwugururiye ijambo ryayo nk'umuntu bereka igicapo iyo bamweretse icyo gicapo bari baramwigisha imana yatwugururiye yatwuguruye ijambo ryayo ku bwamwe mu yera amasezerano yayo amabanga yayo ijambo ryayo yadusigiye gushyira mu minsi yacu bakundwa bakundwa dushaka kwirata ibyo ariko turashimira imana yacu buri munsi kuko niyo nkomezi zacu ntitupfa kubivuga gusa ariko turahuza n'uyu muntu w'imana kandi turazi yuko iyo itaza kuduha inkomezi gushyika uno munsi abansi bacu tuyongobeje twese ariko niwe nkomezi zacu niwe yari inkomezi zacu kandi niwe inkomezi ya- zacu kandi aguma ari inkomezi zacu mbega iki si ikintu kizaga yemwe yemwe bakundwa ntitwishimikije ubusa ntiduhagaze ku busa nk'uko tubibona kandi tukongera tukabyumva muri ino minsi yacu umutekano n'ibyo kwaka abantu ibigwanisho cyangwa ibi n'ibi na biriya uko bagenda babivuga niko hagenda hagwiririkana ibigwanisho nk'uko twabyumvise kandi ibyo byose bibwirizwa kuba kuko ibyanditswe byabivuze umuriro ubwirizwa kuza kuko ijambo ry'imana ryabivuze mwe ndata yavuze kandi ijambo ry'imana ntiribesha ni ukuri ntakuka igihe imana yavugana na nowa yaramubwiye iti niwubake ubwato kuko imvura izogwa ku itanguro gatandatu umurongo wa cumi na kane ku mureko benshi bamutwenze bakamucokora bakavuga bati mbega uyu muntu apfa gukurikira ashaka kuvuga iki mbega uyu mutama w'ubuhanza ashaka kuvuga iki imvura imvura izova hehe turafise izuba ibintu byose birameze neza haratekanye igihe kimeze neza nawe aravuga ati imvura izogwa ego yaravuze aravuga nabo bagatwenga bakamucokora bakagenda bamuce- bamucokora uwo musaza umutama ariko ariko ujya muntu yari yabibwiwe n'imana yarizeye yari yavuganye nawe bene data na bashiki bacu tubwirizwa kwizera yavuganye natwe muri ino minsi kandi ashaka kuvuga ko ari iry'amana nyine yavuganye na nowa kandi amajambo yayo yarashitse imana ihabwa icubahiro kandi ayo majambo azoshitswa mu minsi yacu naho byaba bimaze imyaka ingana gute byanditswe abantu barashobora kuvuga bati oh byanditswe kuva kera mu bitabo ngo ni igitabo kivuga ibya kahise gusa kandi umuntu yizera ibintu nk'ibyo atuza kuba atabwenge afise ego reka tubivuge incabwenge zibwirizwa kuba ari incabwenge ariko twebwe dukeneye kuba abantu batagira ubwenge Na- twe dukeneye kuguma turi abantu b'ibijuju dukeneye kuguma turi ibijuju kumbure ko ari uko bimeze murazi niko byari bimeze mu gihe cy'umwami wacu hari abanyeshengero ha- eh, bari abantu batari incabwenge cyane hariho hariho abantu atana kimwe bazi atana kimwe bari bazi Ah, barashibugwa n'abantu bitwa ngo barazi ubwenge ariko bari bazi ubwenge cyane kuko bumvise ijwi ry'umwami kandi bakamwakira barizeye kandi ibyo bizeye babishyize mu mitima yabo kubw'ubuntu bw'umwami wacu kandi ibishobora gushika byose ibishobora gushika byose kumbure ko bakekeranije rimwe ntibari bazi neza byose baribaza uko byogenda bishyitse bagapfa hari ibintu byinshi batari bazi ariko bakomeje gushishikara mu kwizera kandi imana yarazi imitima yabo bakundwa hari ibintu byinshi bishobora kudushikira twegeye imbere gato muri yakobo hano haranditse ku murongo w'icenda yakobo gatanu umurongo w'icenda ngo nimwidodomberanire bene data kugira ngo ntimucirwe kwiteka ego ibi tubwirizwa kubishyira ku mutima muri ino minsi umurongo w'icenda aravuga ngo ngo eho umucamanza ahagaze ku rugi umurongo w'icumi uravuga ngo ngo abavugishijwe abavugishijwe mu izina ry'umwami imana bababera icyitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana tubwirizwa kubigira ko mu ndata yabivuze baciye mu bintu byinshi baratutswe barasuzuguwe ba- mbere barishwe ku iherezo ariko bakundwa naho bari abantu ba- bahugwa n'abantu bakaba bari abantu bonyine ntibari bonyine mu bisanzwe bari ku ruhande rw'uhoraho imana kandi imana yari kumwe nabo kandi yari izi ko iri kumwe nabo bari bazi ko iri kumwe nabo kumbure ko atari umwe yayibonye kumbure ko abari iruhande yabo batabonye uwari kumwe nabo ariko ntibari bonyine imana yari kumwe n'abo bantu kandi baciye mu bigeragezo no mu bibabaro hano rero yakobo aratubwira arabwira bo mu gihe ciwe ku murongo w'icumi eh, yakobo gatanu umurongo w'icumi ngo ngo babe bababere icyitegererezo cyo kubabazwa no kwihangana haranditswe kandi ubandanije haranditswe ngo haravugwa ukwihangana ko bavugishwa n'imana bavuze mu izina ry'uhoraho ego uko niko bimeze ntibavuze ibyo bishakiye ariko bavuze mu izina ry'uhoraho bavuze bategetswe n'imana kubera ko bari bahawe igikorwa cyo kubikora imana yabahaye igikorwa cyo kubikora kandi baciye mu bintu byinshi baciye mu mibabaro myinshi ku bw'ayo majambo ariko barihanganye barihanganye muri ibyo byose ndatabakunda bashiki bacu ibyo bisigura ko hari ibintu bimwe bimwe bizotuza ko bizotubako kumbure ko bizoba ari ibintu tutamenyereye ibintu bidasanzwe ariko ibyo ntibwiza kutugaragara ko nkora ibintu bidasanzwe turazi yuko tubwirizwa guca muri ibyo byose ngo data frank yamaze kuvuga yuko ko dushobora ko dushobora gushima imana y'ibintu bimeze neza ariko murazi yuko bibiri ivuga yuko nk'uko twabyumvise ko tubwirizwa gushimira imana muri byose mu bintu byose ducamo kandi murazi ndizera yuko intumwa z'umwami wacu ibino bintu zabifashe nkama kuko haranditswe ngo igihe bari mu ibohero bace batangura kuririmba bahimbaza imana ko byanditse mu byakozwe n'umwaka cumi na gatandatu mirongo na gatandatu mbega si byiza agahembwe ego ntiba byoroshye muri ibyo bihe ego iyo umuntu afunzwe ariko ntacyo bari bahombye ahubwo hari icyo bungutse murazi none turashobora kubona ibintu byinshi byavuye muri ibyo bakoze bakundwa nibaza yuko na twebwe ubwacu ntacyo dufise duhomba muri ino cyangwa muri kino gihe n'aho abantu bapfa kuvuga n'aho umugwanizi afite ibyo ariko arakora turazi yuko turi mu minwe yiwe umwami niwe dufite mu biganza byiwe namwe bakundwa mugize akagorane gatoyi ntimwabwirizwa ntitwabwirizwa kubifata nk'aho ari ibintu bikomeye cyane twabwirizwa turabona yuko hari n'ibindi bintu bishobora kudushikira none tuzoca twifata gute ariko tubwirizwa kuzamura amaso yacu ku mwami wacu hanyuma n'umuntu w'imana yakobo arava ku murongo wa cumi na rimwe ngo ngwehe abihanganye tubita abahirwe hanyuma aca afata umuntu adasanzwe nk'akarorero akamutwereka uyu muntu ni yobu umurongo wa cumi na rimwe ngo mwarumvise ukwihangana kwa yobu mwabonye iby'umwami imana yaherutse kumugirira ni ibintu byiza cyane ibya yobu ntibyari ibintu byoroshye ntibyari byoroshye na gatoyi bibiriya irabivuga ko hano ikabitwereka iratubwira iti gutyo rero iratubwira ngo natwe turashobora guca mu bintu bimeze nk'uku ariko uko bimeze kose iyo muri ibyo bigeragezo byose na cyane cyane abantu bari kumwirura nibo bamugwanije mbere n'umugore we bwite yaravuze ati tukimana ucupfa maze aca aravuga ati ni gute ushobora kuvuga gutyo ego bakundwa uko niko ibintu bimeze ariko yagumije ukwizera yarihanganye hanyuma rero turashobora kubona ibyo imana yaherutse kumugirira mbega yaronse iherezo ryiza ego yaronse iherezo ryiza cyane bakundwa bisigura yuko natwe tuzogira iherezo ryiza bizaba ari byiza cyane kandi turabinezererewe turabishimira imana turashimira imana cyane na cyane cyane ku ijambo ry'iwe ry'igiciro nashaka kuvuga yuko kumbure kwazo ibintu byinshi bishobora kudushikira ariko duhagara dushikamye mu kwizera duhagara neza mu buntu bwayo nashaka rero benda tabakundwa twese hamwe twongere dusome amajambo ari muri zaburi ya mirongo itatu n'umunani umurongo wa mirongo ibiri cumi n'icyenda mu kirundi umwami ahimbazwa twikorera umutwaro uko bukeye niwe mana itubera agakiza idushigikiye mirongo ibiri mirongo ibiri na rimwe mirongo ibiri mu kirundi imana itubera imana agakiza idukiza kenshi ni ikintu cyiza cyane kandi umwami imana arazi byose arazi n'icyo dukiza urupfu ego umwami yesu yaravuze rimwe mu butumwa bwiza abwira abigishwa biwe imbere y'uko bagenda arababwira ati bazobica bibaza ko bakoreye imana nk'uko byanditse muri yohana cumi na gatandatu umurongo wa kabiri abigishwa ntibabwirizwa guhagarika umutima ubishe aba yishe umubiri gusa ariko nta muntu yica impwemu icyo ni cyo kintu cyiza bakundwa hano muri za buri mirongo itatu n'umunani umurongo mirongo irindwi na rimwe ngo kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu amen abiwe abo yacunguye abo yacunguje amaraso yiwe ntibapfa ahubwo bajya ku rundi ruhande bajya ahandi hantu ndamaze kububwira hano narabisomye mu butumwa bumwe bwa mwenda bwanamu aravuga ati abantu basa naho umengo baritayeho cyane iby'urupfu ati ati jesi nitaye iby'urupfu nitaye iby'ubuzima ubugingo gusa ati icyo nkora gusa mbanzi yuko ngiye hariya hakurya niko yavuga ego cyane yararindiriye na twebwe turarindiriye twese kujya mu bwiza bwo mu ijoro turashimira cyane imana benata bakunda n'abashyiki bacu nashaka nanje ndabashimire cyane kubona mwaje ariko nashaka ndababwira ikintu kimwe ntimwaje kugihamana ariko hariho umuntu yabakwegereye simwe data frank simwe data huse ariko hariho imwe hariho umwe yatwunze niwe yadukwegereye niwe yadukweze maze turaza imana yaraduhezagiriye twese hamwe yaduhaye ijambo ryayo iratwunga hagati yacu mu mugozi wayo w'urukundo mbere naho tudashobora kubivuga mu buryo bumwe naho tudashobora kubagumbira cyangwa ngo turamutse umwe wese nk'uko twabyifuza yamara urukundo rw'imana ruri mitima yacu kandi turabakunda cyane kandi dufatanije namwe ntituri abantu bibona ariko imana yadushize umwe wese mu kibanza cyiwe yadushize mu kibanza ibona dukwiye kandi ashaka kuvuga kandi ko tubwirizwa gushimira umwami imana ku bw'ibyo nashaka kuvuga ko imana imana imana umwe wese yamushize aho mubwirizwa kuba nk'ibyabona kugira ngo mushobore kuba umuco kuba mubana n'ibyabona by'umwami Yesu kirisito mwereka abantu inzira y'ubucunguzi inzira y'agakiza imbere y'uko harengerana igihe kirageze aho hazorengerana kuza ko umwami kuregereje nicyo gituma yaduhamagaye ikadukoranya kugira ngo dushobore gushikama neza mu kwizera no mu byizigiro izo komeza kuturongora no kutuyobora amen